iyi ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi mu burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya short waves kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri mu rwanda aho turi kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu na mirongo icyenda na gatatu n'ibice bitatu radiyo ijwi ry'amerika mu karere ka kisoro muri uganda baratwumvira kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice icyenda by'iradiyo ijwi riyobora abadukurikira kuri interineti namwe muradusanga kuri wa eshatu radiyo yacu viwa akadomo com muri kumwe nanjye timu harisi ishimwe mbahaye ikaze muri aya makuru mbere y'uko mbagezaho amakuru ku buryo burambuye ariko reka mbanze mbagezeho zimwe mu ngingo z'ingenzi tugiye kwibandaho abanyeshuri bo muri kaminuza y'i damasi mu murwa mukuru wa siriya bishimiye ko basubukuye amasomo yabo nyuma y'uko inyeshyamba ziritse ubutegetsi bwa bashir al assad ikibazo cy'ubukungu muri nigeria gikomeje gutuma abaturage babaho bahangayitse cyane cyane abo mu miryango ikennye muri zimbabwe inzobe nke n'izindi nyamaswa zashobotse ahari amazi y'ikiyaga kiri hafi y'umurwa mukuru parare bapfuye kuko amazi ahumanye televiziyo abc news ya hano muri amerika yahaye donald trump miliyoni cumi n'eshanu z'amadolari kubera umunyamakuru wayo yamusebeje amakuru ku buryo burambuye tuyahere hano muri amerika aho televiziyo abc news ya hano muri amerika nyine yemeye kwishyura akayabo ka miliyoni cumi n'eshanu z'amadolari y'amerika iyaha inzu y'isomero ya perezida donald trump wongeye gutorerwa kuyobora amerika abc news itanze aya mafaranga mu rwego rwo gukemura ikibazo cyumvikana nk'ikirego cyo gusebanya ku byatangajwe n'umunyamakuru george stephen polas wavuze ko perezida watowe donald trump yahamwe n'icyaha cyo gufata ku ngufu umwanditsi e jane carroll iyi televiziyo igomba kandi kwishyura miliyoni imwe alejandro brito umunyamakuru wa donald trump televiziyo abc news igomba kandi gushyira ku rubuga rwayo rwa interineti ubutumwa bugaragaza ko ibabajwe cyane n'ibyo umunyamakuru stephen paulus yavuze mu kiganiro cyitwa this week cyangwa muri iki cyumweru tugenekereje mu kinyarwanda ikiganiro yakoze ku itariki ya cumi y'ukwezi kwa gatatu amasezerano yo gukemura aya makimbirane hagati ya donald trump na televiziyo abc news yasinywe kuri uyu wa gatanu umunsi umucamanza wo muri leta ya florida tegetse ko trump na stephen paulus bakicara kugira ngo batange ubuhamya mu rubanza rwagombaga kuba muri iki cyumweru tugiye gutangira ariko uko ikibazo cyakemuwe ubu ntibikiri ngombwa gutanga ubuhamya umuvugizi wa abc news jenny kedas yatangaje ko bishimiye uko impande zombi zageze ku masezerano yakuyeho ikirego ku bijyanye n'ibikubiye mu nyandiko y'urukiko ku ruhande rwa donald trump ariko ntaryo rwatangaje dukomereza amakuru yacu muri siriya nyuma y'uko inyeshyamba zihiritse ubutegetsi bw'uwahoze ari perezida wa siriya bashir al assad ubu abanyeshuri bo muri kaminuza y'i damasi mu murwa mukuru bari mu byishimo by'uko basubukuye amasomo yabo aba banyeshuri bagaragaye ari benshi mu mihanda y'umurwa mukuru bari bafite amabendera yo mu gihe siriya yabonaga ubwigenge bagenda bayazunguza niwo munsi wa mbere kaminuza bigaho iri damasi mu murwa mukuru wa siriya yongeye gufungura imiryango yayo nyuma y'uko inyeshyamba z'abisilamu zikuru yakuye bashiri al asadi ku butegetsi kuri uyu wa gatandatu leta zunze ubumwe za amerika yavuze ko yagiranye ibiganiro n'inyeshyamba za hayat tahlil arsham zafashe ubutegetsi muri siriya mu itangazo rihuriweho n'ibihugu bya amerika n'iby'ubumwe bw'uburayi iby'abarabu hamwe na turukiya bemeje ko bashyigikiye byimazeyo abaturage ba siriya muri iki gihe gikomeye mu mateka yabo cyo kubaka ejo heza habo hafite icyizere umutekano n'amahoro antony blinken minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa amerika ari kumwe n'abandi badiplomate ikaba muri yorodaniya yabwiye abanyamakuru ko bagiranye ibiganiro n'inyeshyamba zahiritse ubutegetsi n'andi mashyaka ariko ntiyerura ngo avuge uko ibyo byabayeho amerika yari yarashyize uyu mutwe w'inyeshyamba ku rutonde rw'imitwe y'iterabwoba muri bibiri na cumi n'umunani intumwa idasanzwe y'umuryango w'abibumbye oni gia paterson yasabye abitabiriye ibiganiro muri yorodaniya gutanga ubufasha bwa kiremwamuntu no kwemeza ko inzego za leta zidasenyuka reka noneho tujye muri nigeria aho ikibazo cy'ubukungu gikomeje kumvikana ku rwego rw'uko kubona amafaranga y'ishuri ku bana baturuka mu miryango ikennye bisa nk'aho bidashoboka ababyeyi bamwe batangiye gukusanya imyanda yiganjemo ibikoze muri purasitike ngo babone ubwishyu bw'amashuri y'abana babo iki kibazo kigaragara cyane mu murwa mukuru Lagos cyahatiye ababyeyi bamwe na bamwe kumva ko gukusanya imyanda ya purasitike byaba ari nk'igisubizo cyatuma abana babo bagana ishuri aba barimo umubyeyi witwa fatimo adeson aremeza ko gukusanya imyanda byabaye akazi gashobora gutuma umwana we asubira ku ishuri uyu mubyeyi yumvikanishije ko muri iyi myaka itatu ishize ubuzima bwarushijeho kuba nabi ari nabyo byatumye bumva ko gukora ibishoboka byose ariko abana babo bakiga ari impamvu yumvikana adeson waboneye igisubizo mu gukusanya imyanda ya plasitike yavuze ko nubwo ari ibintu bitamworoheye birimo kubwirwa amagambo y'urucantege ndetse ashobora kumukomeretsa azakomeza gukora aka kazi kugeza umwana we arangije kwiga uwitwa isaac success yashinze ishuri bamwe muri aba bana batishoboye bigaho ndetse ni nawe watangije umushinga wo gukusanya imyanda mu murwa mukuru lagos success yavuze ko buri mwaka i lagos hakusanywa imyanda ya toni ibihumbi magana inani bityo aba babyeyi bakora aka kazi bakaba batabikora bashakira abana babo ejo heza gusa ahubwo ko banabikora barengera ibidukikije turangiza amakuru avugwa hirya no hino ku isi muri zimbabwe aho inzovu enye n'izindi nyamaswa zashotse hari amazi y'ikiyaga kiri hafi y'umurwa mukuru harare zapfuye aya mazi akoreshwa n'abantu batuye hafi y'iharare biravugwa ko yahumanye amakuru y'uko inyamaswa zirimo imvubu imparage ihene inka n'amafi bigeramiwe yemejwe n'urwego rushinzwe inyamaswa tina shefarawo umuvugizi wa parike yitwa zim parks yavuze ko no mu cyumweru gishize inyamaswa nyinshi zapfuye kubera kunywa amazi amazi y'ikiyaga cya Kivero yahumanye uyu farawo yavuze ko amazi yahumanijwe na bagiteri yitwa cyanobacteria ndetse ikaba ari uburozi ku bantu yavuze kandi ko umwanda ukomeje kwiyongera muri iki kiyaga bitewe n'uko umujyi wa Harare ariho uwujugunya kugeza ubu inyamaswa zirimo inzovu zikaba zatangiye kwimurwa hirindwa izindi mfu kubera impamvu z'umutekano abayobozi ntibatanga umubare nyawo w'inzovu z'umweru cyangwa zirabura zishobora kuba ziri mu kaga kuko izi nyamaswa ziri mu zikurura ba mukerarugendo zikunze kwibasirwa n'abahigi inzovu zirabura zo biravugwa ko ziri mu kaga gakomeye kurusha izindi nyamaswa kuko ku isi hose hasigaye izigera ku bihumbi bitatu n'ijana na mirongo ine gusa mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi mugende kuri wa eshatu radiyo yacu voa akadomo com mukurikire aya makuru kuri facebook na x muradusanga kuri arobazi voa radiyo yacu mu kanya turajya amakuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari byo muri afurika amakuru avugwa mu karere perezida w'u Burundi evariste ndayishimiye na donatien ndayizeye nawe wigeze kuyobora igihugu bahuriye mu kiganiro ku iterambere ry'igihugu n'ahazaza hacyo iyi nkuru twayikusanyirijwe n'abakunzi b'ijwi ry'amerika bari i burundi turayisomerwa n'umunyamakuru tiyarive ndayishimiye uri i kigali mu rwanda ico kiganiro catanguye igihe c'isaha zitatu z'agatondo ku kirimba c'umukuru w'igihugu kiri kiriri mu gisagara ca bujumbura cari kiremeshejwe n'umunyamabanga mukuru wa leta jerome niyonzima camaze amasaha atatu n'iminota mirongo ine n'itanu muri uwo mwanya wose bavuga ku mbona kazoza nk'umugambi Burundi bwihaye wo guteza imbere igihugu perezida Evariste Ndayishimiye ati gukorana rindi ku kivi ariko abanyononera ku muvuduko turi kumwe mu bikorwa abantu banyononeye ni abantu bitwa abakozi ba leta abitwa indongo kuko baracatonda bagiye kwicara bavuga ngo ngiye ku kazi ugiye gukora iki ntibagiye mu gikorwa bagiye ku kazi abarezi baba bariko baragora kuri uwo muvuduko dutegereza rero gukora ibishoboka byose icya mbere uruhara rwa twese amahoro none amahoro ni ay'indogozi dutegereza kuba dukora neza ihera ryose rivuye mu gihe cy'igihugu ribe ihera rigiye gukorera umwenegihugu silvestre ntibantunganya yatwaye igihugu mu myaka y'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo icenda na gatatu igihe hari hagandaguwe incungu ya demokarasi demokarasi Melchior Ndadaye mu ihirikwa ry'ubutegetsi ryo kuwa mirongo ibiri na rimwe gitugutu mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo icenda na gatatu nawe nyene akongera agategwa na kudeta arashima intambwe igihugu kigezeko ariko akagihaze mu ntwaro ku nyungu za bose karacari kanini mu bintu byo guhindura muri kino gihugu ni uguhindura n'abantu bari muri administration kubahindura imitima n'imitwe rero murandaba hajya administration iyo hari ibibazo by'agagihugu mukunda kubabona mugabo hari nk'umuntu ashaka kugurisha parcelle uca ubabona two turiyahura uraje iyo niyo bituma abantu bayubakaho n'abantu bo mu nzego z'igihugu sirivupure baje aho umuntu yari yasanze uraze hatera ibiti bashaka kuhubaka umushikiranganje agenda atanze itegeko kububu ntazagira umuntu ashobora kubaka hari yapfuye kuharenga ubu barubaka perezida domisiano ndayizeye yarongoye uburundi mu gihe c'intwara gufata kibanza mu myaka y'ibihumbi bibiri inyuma y'amasezerano y'iyarusha yo guhagarika intambara hagati ya leta y'uburundi n'imigwi yayigwanya avuga ko atewe impungenge n'ivyo abona mu bantu bari hejuru y'abandi hamwe n'ibikorerwa aho abarundi bato basaba ijambo hariho abantu bafise umwina w'ibintu n'amahera mbega ku buryo ushobora kwibaza ati mbega uyu muntu yibaza yuko azobijyana mu kuri ntahaga rero hehe barahari koko b'indahaga abo nibo nyirabayazana b'ingorane zose dufite ngaha bafatiye ku bukene bw'abantu bamwe bamwe gutanga ruswa kuronka amafaranga utavunikiye igihugu kidafite abakozi bakora ngo bongere itunga ry'igihugu ariko bagashaka kurya badakoze afatiye ku nama iheruka guhuza uburundi n'abadandaza bari kumwe n'abanyamitahe bigenga hamwe n'abafasha mu iterambere ry'igihugu kugira ngo bagire ico baterereye ku ishurwa mu ngiro ry'imbonakazoza y'uburundi perezida domitien ndayizeye yagize ati ababa mu kabaje ngaha bazanye imitahe yabo ntitugomba kubakiriza ngo nanje mpako tugomba kubanza kubanza kubatunganiriza ku kibazo kibazanye ariko apana guca tuvuga ngo banza umberuse kuko hariho abaza bagasubira inyuma kubera ico kibazo igiturire basabwa imbere y'uko basabwa imbere y'uko babaha icyo kintu kirahari bambabarire aho bari ivyo bihuriza ko n'uwurongoye uburundi mwa kino gihe evariste ndayishimiye mu mvugo n'agashavu avuga ko amaze kubibona kenshi yahisemo kubyifatira mu minwe asaza umega na karanda jewe nsigaye hari igihe mvuga nti ubwo nta bantu bameze nk'isi umenga ni inshuti zabonye aho igikoko capfuye uwirukanye ziriya usanga inzego zisikuye ngaha ku buryo rero naciye mvuga nti oye ubu rero dutangure tuvyikurikiranire uramaze kumva ko bese hariho abantu bayanka abantu bayanka kubera iki kubera aho bahora ba- banotora basaga twahabonye ibyo birashavuje kubona um- umukuru w'igihugu ari warinda gutonda hose hari hibyariho hari hari hibyariho bituma umukuru w'igihugu ari washatse perezida silivestre ntibantunganya muri ico kiyagati akica urugo karuvamwo naho imbonakazoza ishoboka leta irafise abayisambura bakayinaniza kubwiwe ni ugukora ikibereye ku neza y'abarundi uretse ko turarayimbono ndibaza yuko ari no kuraba ibishoboka byoroshe kuri twebwe abarundi mu bintu byihutirwa kugira ngo ijya mbona akagozi ishoboke ni ugushira ku murongo abantu bari mu nzego z'igihugu bakamenya ko baje gukorera igihugu bataje kwikorera kuko hariho abazagira bati nagiye ndi mukene sinzokora ndi mukene ati mbanze nuzuze ati sinzogenda sinzokora ndi mwobo tuwaje kugira ngo utunge n'abagenzi bawe barabikubwira bahewe ugiye mu ifu
perezida ndayizeye ati amahoro ni wo mushinge wa byose niyo mpamvu uwo wese yoyahungabanya ari ukumugwaniriza hamwe nayo woba aciyumvira gutembagaza ubutegetsi agira ati mfise urubuye norumuhonda mu mutwe asaba indongozi n'abarundi guha agaciro igihugu n'umurundi gusabikanya birakenewe burya kugira abanyagihugu bafite ubukene nibwo bukene bubi nyakuca rero icyo nifuza ni ukuri mu mutima runtu wo gukunda igihugu cyacu tumenye yuko bigomba kuva mu majambo bikaja mu bikorwa nibwo buryo bwonyine bwo kugira ngo igihugu cyacu gitere imbere uzorabe bene aba bantu bagenda banyonora izikora ibyo zama hirya no hino bituma abanyamahanga batinya kuza kuzana itunga ryabo ngaha ibyo bintu bitapfu bitavuye ntibikunda kuri izo ntambamyi biboneka ko zotuma uburundi budashika ku ihangiro evariste ndayishimiye atanga umwizero agira ati amategeko yakurikizwa hagirizwa bikomeye kuko urireba ugahanwa bakabona bati eh ujya arahawe eh nujya arahawe rero bagabo birakomeye abantu bu- burya baca basubira kuba abantu kandi nk'ubu ndazi yuko mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatanu muzabona ibindi bishasha ubu u- dushaka yuko ubushikiranganji budasubira kuba ari bwo bushyira mu ngiro bizi muzabona ibintu bihinduka burya iyi politiki ya decentralization ni politiki nziza cyane kuko ituma haba ukabona ko hariho novuga nti ikimuri hejuru yawe kikuraba muri ico kiganiro nk'uko vyashikirijwe n'uwurongoye uburundi ubutare n'irindi tunga kama uburundi bufise niryo shingiro ry'intango y'uburundi bwifashe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ine buteye imbere mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo itandatu yavuze kandi ko gushika mu kwezi kwa gatandatu mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatanu uburundi buzoba bumaze gushora hanze amatoni atari make y'ubutare kugira ngo uburundi buhaguruke mu iterambere ry'imbonakazoza mbere y'uko tujya mu kiganiro bungabunga ubuzima reka tubanze tubabwire ko ibiganiro by'amahoro byagombaga guhuriza perezida w'u rwanda paul kagame n'uwa repubulika ya demokarasi ya kongo felix tshisekedi muri angola kuri iki cyumweru bitabaye byari ibiganiro bishya bigamije kurangiza amakimbirane mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo aho iki gihugu cyavuze ko kutaba kw'ibi biganiro biteye urujijo iyi nkuru tuzayigarukaho amakuru yacu ataha Nshuti mukomeje gukurikira radiyo ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC noneho n'umwanya w'ikiganiro Kombo Taxi
Kumba takisi kombo takisi kombo takisi mugiye gutega amatwi kombo takisi takisi yo mu karere k'ibiyaga bigari mugomba mwumvirize kombo takisi takisi yo mu karere k'ibiyaga binini munenda kusikiliza kombo takisi takisi ya grand lac
kiriya aho rwose uparitse ni sawa eh gutyo rwose imeze neza eh karibu rero muri kombo bare asante eh none se muje kwiyakira cyangwa hari umukiriya muje gufata hano um, niko na randevu na mtu nibyo Mm, Ah, nilikuwa natenda kutolete kidogo Ah, Eh, eh.
usijali usinisindikize hapa napazoea sana na kujua mm, wowe cyantangaza cyane ifasi mi naijua sana hapa ni saa vile kunyumba okay bo nili sijui kama ndizo acha eh, kikapu yangu hapa Wowe, nta kibazo uranyura hariya okay asante Monsieur Server, Mhm.
hapa kulitia kikapu yangu ndo kwenye lintarishia.
umva sisita ameza yose yafashwe hari abantu tugiye kuhakirira Ni vyangu nzuri sana. Hii kombo bali napenda sana ndio maana singe ya chakata. Mbo uh, nilikuwa sema nikale wapi kwa msana unilete na menu.
ariko ubanza utanyumvise neza nakubwiye ngo ntabwo turi bubashe kukwakira aho gashyira isakoshi yawe igendere rwose Eh, Lakini.
mna mimi nilifanya reservation.
Ariko ujye- Utete naangalia.
nta mpamvu yo kwirirwa ngiye njya kugenzura iyi resitora urabona ko ari vip twakira abantu basobanutse kandi bazwi Sasa unamaanisha nini pale?
hano nta reservation z'abantu bivugo tujya twakira ujuri n'umushoferi wa tagisi noneho koko Nini? Manake hapa mnakamata kama reservation Hivi ni ilifuatana na nationality umva sio?
madamu nifitiye abakiriya bo kwitaho nusohoka urabona izindi resitora hano hanze manuka ku giti cy'umunyakire pariya hari resitora ziciriritse zihari ahubwo agenda bitaza kukubera bibi inyama ubwo buceri bwawe ntabwo tubukeneye hano uretse no kwiyakira wowe nkubwize ukuri ntabwo fagitire hano wayivamo n'ikirahure cy'amazi sinzi niba washobora kucyishyura wowe A- ariko genda mugore we Sasa uko unanisukuma ariko ntabwo wumva ariko ariko genda biraha wa muntu Mbura- eh, eh, nduru nshikira gushika mu biro nibi ngize amahirwe uraza mabuza mabuza Eh.
waje Afadhali unakuya nakwambia huu kaka Severa ataka nitupa paka nje.
mabuza mura- muraziranye wagira ukore Mm-mm, wagira ntabwo uruhare umushitsi hanze turabisubiramo hanyuma karibu ushaka Asante.
kwanza iyi meza iteguye gute iyi miza purase ni iya gute ganziza n'ibiyiko nawe turarisha intoki ariko mabuja uramenye rwose ntiwicarane n'uwo mushoferi wa tagisi w'umunyabugokazi ubu yarazwi mu karere kose uyu nguyu ni umujura kabuhariwe yararikoroje cyane
urashobora kumufatira umushitsi gutyo ukamwita umusuma nta soni nyamara ushatse wakumva ibyo nkubwira mabuja ahubwo nayo makanya n'ibiyuka urimo kumbaza ndi ubwanjye ndabizi neza ko nabishyize hano ku meza hanyuma bice bijyanye ndi umunyabugokazi niwe ubyibye ngo Mama na ngai.
Hai.
Bandu, hivi lakini huu Severa iko na shida gani na mimi? Depuis saa nilikia kuna nenda na nisumbua sumbua.
Ariko ajaga- Aseme mie mwizi.
ariko ya Mie sikuiba kitu mimi.
areba gusa abanyabugo muzafatwa gute koko niba uhakana ko uri umujura wowe ngaho twereke ibintu biri mu isakoshi yawe ahura na ubi oya bitwereka abantu bose bareba ahangaha mabujanyi njye mba nshaka kuvugisha ukuri Angalia, angalia mkikapangu kama uta- itakufurahisha.
niba angalia.
mbeshya kuri umujura inkuba ihita inkubita none ahangaha mabuja nkura ahangaha nasi uko ibintu birimo tuka turebe Angalia.
Ehe, ehe. ibi ni biki sinababwiye mukanga kwemera mabuja duhite duhamagara polisi batambikane kano kajuru Mungu wangu siamini macho yangu.
ubwo surigira ibiki Hivi kuko tu mtu mwenye alivitia msana nenda Eh, kukutana.
yego aha.
Mie- mimi sikufanya vya hivi.
Baba- mabuza Mase.
hamagara polisi mabuza mbabarira Eh?
we Hmm?
ntande nzugwa mashe Oui.
jewe sindagushidikanya ko na gatoya Vraiment, eh?
reka tujye kuraba amayimaji ya kamera de surveillance Eh, ngo tujye kureba amashusho muri kamera none Eh, polisi none se uyivuze yaza nyene ahubwo tuyihamagare dufashe kuraba oya buretse mabuja buretse ariko rwose mpamo ntabwo nzi ibintu byamfashe rwose ntimwirirwe mujya kureba muri kamera aya makanya ni ngewe yashyize mu gikapu cye ngo Mm, mbese ntimaze kubona ko hari umunyabwokazi kandi aba bantu Eh, Urash- ubwo rwangu rugezaho nigufitiye abanyabugu nta soni mwumva Eh, eh, eh, wumva ngufitiye abanyamahanga Ujya kumva.
ahubwo buratekera utwawe Ntabwo ushaka ko kuko muranyirukanye, kuva muri mabuja.
ino saha Ah.
nyoko buja ni uyu Eh?
uyu munyabugokazi uri kuranka Eh?
niwe yaguze kombo bare uca ujahe nk'ibi bintu nabikoreye iki koko ubuse koko mbura akazi yewe data we
cyari ikiganiro kombo taxi igikino mutegurirwa na la benevolence ya grand lac kombo taxi ni buri wa gatandatu na buri cyumweru guhera saa kumi n'ebyiri na makumyabiri z'umugoroba kwenye radio voix d'amérique
ni umwanya w'ikiganiro bungabunga ubuzima tugezwaho na mugenzi wacu Eugenie Mukankusi
ndabasuhuje ndebujeniya mukankusi mbashimiye kuba mwahisemo kubana natwe muri iki kiganiro bungabunga ubuzima imbasa ni indwara yandura cyane iterwa na virusi ikunze kwibasira ahanini abana bari munsi y'imyaka itanu y'amavuko ubwandu bumwe muri magana abiri buteza ubumuga bwa burundu kandi hagati ya gatanu n'icumi ku ijana muri abo bamugaye burundu barapfa iyo bigeze aho imikaya ibafasha guhumeka igagara nyuma y'aho iranduriwe indwara y'imbasa yongeye kugaragara muri Cote d'Ivoire ibyahagurukije abategetsi n'ubufasha bw'imiryango inyuranye ngo bahagarike iki cyorezo ukongera kwaduka kw'imbasa ahanini birashyira abana mu kaga by'umwihariko bitewe n'ikwirakwira ry'imyumvire itari yo ku rukingo rw'imbasa
makeya w'imyaka cumi n'irindwi y'amavuko yamugajwe n'imbasa kuva afite imyaka umunani nyina umubyara avuga ko iyi ndwara yamubujije kwiga no kubaho ubuzima busanzwe byatumye abaho bigoranye
nabonaga abana barwaye imbasa kuri televiziyo sinigeze ntekereza ko ibi byaba ku mwana wanjye iyo njya kuba naramukingije ntiyakabaye ameze uko bitewe n'ukuntu ameze abaturanyi bavuga ko ari umurozi ababyeyi barantereranye njye n'uyu mwana iyi ndwara imugaza yangije umubiri wa matiye wahisemo gukoresha izina rye rimwe gusa kubera gutinya akato avuga ko yumva ari wenyine kandi yigunze kuko inshuti ze zamucitseho
mbere inshuti zanjye zarazaga tugakina ubu baransura ariko ntibanyagira nyuma imuhira nkakina n'abavandimwe banjye gusa ishami rya loni ryita ku buzima oms rivuga ko imbasa ari indwara iterwa na virusi yandura cyane ishobora guteza ubumuga cyane cyane mu bana ndetse hari n'ubwo bigera kure ikaba yabahitana inzobere mu buvuzi zivuga ko uburyo rukumbi bwo kuyirinda ari urukingo ariko imyumvire mibi ivutsa abana guhabwa uru rukingo emmanuel ero ni umukorerabushake w'imyaka makumyabiri n'itandatu muri porogaramu ya iripoti urubuga rwo kungurana ibitekerezo rwashyiriyeho urubyiruko ngo ruhanahane ibitekerezo ku ngingo zirufitiye akamaro
hari ababyeyi banga gukingiza abana babo hari impuha z'uko urukingo rw'imbasa rurimo ibintu byangiza rimwe na rimwe iyo ugiye mu ngo zifite abana ababyeyi baguhakanira ko nta bana bafite cyangwa se bakakubeshya ko abana babo bakingiwe ariko ibyo si byo oms yatangaje ko muri afurika harimo n'igihugu cya cote d'ivoire virusi ya poliyo virusi y'agasozi itakiharangwa icyakora mu myaka ya vuba aha ubundi bwoko bwihinuranyije bw'iyi virusi bwaradutse dogiteri abuduru fadiga umuyobozi wa porogaramu ishinzwe ubuvuzi no kurwanya virusi itera sida muri unicef avuga ko guverinoma ya cote d'ivoire ifatanyije n'imiryango mpuzamahanga nka unicef bafashe ingamba zo kongera umuhate by'umwihariko mu turere twibasiwe
twatahuye abarwayi b'imbasa mu turere nka abidja san pedro darua abwaso na bwake dogiteri fadiga avuga ko iyi miryango irimo gukoresha udushya tw'ikoranabuhanga mu kurwanya ikwirakwira ry'imbasa
uyu munsi twateye imbere mu ikoranabuhanga ry'inkingo mbere twakoreshaga inkingo zitangwa mu kanwa ubu dufite n'iziterwa mu nshinge dukoresha n'ikoranabuhanga nka sisitemu ya open data kit odk ikoreshwa na oms mu gukurikirana abarwayi b'imbasa hamwe n'ubu bushobozi ndetse n'umuhati wa za guverinoma nk'iya cote d'ivoire oms yatangaje ko ubwandu bw'imbasa bwa vuba buheruka kuboneka muri cote d'ivoire bwagaragaye ku itariki ya makumyabiri n'eshatu y'ukwa kane k'uyu mwaka uyu muryango ukagaragaza ubwihutirwe bw'umuhate w'ikingira mu guhangana n'uku kongera kwaduka kw'imbasa
dogiteri twahiri hemedi ni umuganga w'indwara z'abana ku ivuriro aga kan hospital i mombasa muri kenya arasobanura ibimenyetso by'indwara y'imbasa anadusangize uburyo bwiza bwo kuyirinda
Poliomyelitis is a full name of the disease that um, of, is of interest today.
Poliomyelitis niryo zina ryuzuye ry'indwara y'imbasa ishishikaje benshi uyu munsi wa none. Iterwa n'agakoko ko mu bwoko bwa virusi kitwa polio. Rero hari ubwoko butatu bwa virusi za polio kandi mu mpine zizwi nka wapava. Bivuga ngo virusi ya polio y'agasozi. bisobanuye ko iboneka ahadukikije kubera icyo ifatwa nk'iy'agasozi ni uko ari ubwoko bwa virusi iboneka ubusanzwe mu bidukikije rumwe mu nkingo dushobora kuza kuruvugaho nyuma rwagenewe agakoko k'imbasa katari ak'agasozi niyo mpamvu ku bw'abadukurikiye tuvuga ngo hari amoko atatu y'iyi virusi izo tuzita virusi ya poliyo y'agasozi y'ubwoko bwa mbere iy'ubwa kabiri n'iy'ubwa gatatu muri izi eshatu iya kabiri n'iya gatatu zamaze kurandurwa bivuze ko zitagihari ngo ziteze indwara rero mu gusubiza ikibazo cyawe virusi ya poliyo yiganje inaduteye impungenge ko ishobora guteza indwara ni virusi ya poliyo y'ubwoko bwa mbere iyo itera indwara ya poliyomiyelitisi cyangwa se imbasa ikintu cy'ingenzi cyane impamvu iyi virusi ikunze kwibasira abana batarageza ku myaka itanu ni uko baba batarubaka ubudahangarwa buhagije mu bwirinzi bw'imibiri yabo wabajije uti abagore batwite n'abantu bageze mu zabukuru bakwandura virusi y'imbasa igisubizo ni yego byose byaturuka ku budahangarwa bw'imibiri yabo uko ugenda usaza usanga abantu bavuga ko ugenda usubira ibwana mu bijyanye n'uko ubudahangarwa bwawe bugabanuka bitewe n'uko ubudahangarwa bwawe burimo kugabanuka ugenda ujya mu byago byo kuba wakwibasirwa n'indwara yakwibasira rero n'abageze mu zabukuru kubera iyi mpamvu imwe y'ubudahangarwa bwabo buba burimo kugabanuka uburyo virusi y'imbasa cyangwa poliyo ikwirakwiramo tuvuga ko yandurira mu kunywa amazi no kurya ibiribwa byanduye ndashaka gusobanura iyi ngingo kubera ko irasobanura ikibazo turimo kugerageza kwibaza aricyo abategetsi bo ku isi bakora mu gukumira virusi y'imbasa kumenya ko virusi ubwayo yandurira mu kurya cyangwa kunywa ibyanduye bivuze ko hari ibintu bitatu bakwiye gukora mu kuyikumira icya mbere ni ukongera isuku ahadukikije icya kabiri ni ugushyira imyanda ahabugenewe ibuka ko iyi virusi iboneka mu myanda abantu bituma niba rero iyo myanda igize aho ihurira n'amazi yari asanzwe ameze neza ayo mazi akanyobwa n'umukiriya wacu cyangwa umurwayi aho ashobora kwandura virusi y'imbasa byoroshye icya gatatu ari nacyo cy'ingenzi cyane ni ikingira kubaka ubudahangarwa iki kandi ni nacyo ishami rya loni ryita ku buzima na byinshi mu bihugu byashoyemo za miliyari z'amadolari mu gukora ibishoboka byose ngo haboneke inkingo zihagije ibyo biri mu rwego rwo kugerageza gukumira ikwirakwira ndetse birumvikana no mu kurandura ubwandu bwa virusi y'imbasa
waba warigeze utekereza gukoresha ikizamini cyo kwisuzumisha ibere iyo umugore akorerwa ikizamini cya mamogaramu ikiba kigamijwe ni ukumenya niba nta kimenyetso cya kanseri y'ibere afite ikindi cya kabiri cy'ingenzi ni ukumenya ibijyanye n'ireme ry'utunyangingo tw'amabere ye so dense breast is based on the mammogram images of your breast um, which is basically an x-ray of your breast ibijyanye n'ireme ry'utunyangingo tw'amabere bishingira ku mashusho y'ikizamini ya momagaramu ibere ryawe ryakorewe icyo ni ikizamini cyo gusikana ibere ku ruhande rumwe dufite abarwayi bafite amabere afite ibinure byinshi hanyuma ku rundi naho tukagira abarwaye amabere yabo agizwe n'imvubura nyinshi uru ni urugero rw'ikizamini cya mamagaramu cy'ibere ry'ibumoso ku murwayi ufite amabere afite ibinure byinshi nk'uko ubibona ishusho y'inyuma ni umukara kandi aramutse hari ikibyimba arwaye yari kuba asa nk'itara nk'icaki ku kibaho uru ni urugero rw'ibere rifite utunyangingo turemereye kandi nk'uko ubibona ifoto y'inyuma kuri iyi sikaneri ireruruka cyane wakibaza rero uko byagenda hatangiye kuzamo akabyimba nako ku ishusho kaba gasa n'umweru ku bantu rero bafite amabere y'utunyangingo turemereye tubagira inama yo gukoresha ikindi kizamini cy'inyongera ikizamini cya mamagaramu nicyo gipimo fatizo mu gusuzuma kanseri y'ibere no kurokora ubuzima hakiri kare tugikoresha nk'urufatiro iyo turimo gusuzuma amabere y'abagore kandi ibyo dukora tubihabwa na mamagaramu rero kabone n'ubwo nk'uko nabivuze hagira utubyimba duto twihisha n'ibindi bintu tuyikoresha no mu gihe dukeneye kureba utubumbe duto twa kalisiyumu turimo gusuzuma iyangirika mu miterere hari rero ibindi bintu tubasha kubona kuri mamogaramu yewe no ku murwayi ufite amabere y'ireme ryinshi kandi rero aho niho uba wifuza gutangirira inshuti mukomeje gutega amatwi radiyo ijwi ry'amerika amakuru twabagezagaho kuri uyu mugoroba n'aha ahumurije ndabashimiye mwese mwabanye natwe bararikira gukomeza gukurikira ibindi biganiro hano ku ijwi ry'amerika aya makuru mwagezwagaho nanjye timu harisi ishimwe nshimiye na bagenzi banjye bamfashije kuyategura ndetse najya ataha nawe ndagushimiye wamfashije kuyegeranya mugire umugoroba mwiza Murang-